ni radiyo y'ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese dubiteramanye muri kumwe na federica nkurikije kuri uyu wa gatanu uburundi bwahimbaje umunsi wa afurika wahariwe ukwegeranya ibiharuro bamwe mu barundi boba bahanzwe na kigoyi nk'uko ikigo isitebo kibitangaza barashobora kuba umwimbo wagenze neza muri ibyo bice mugabo abantu nabo baba muri ibyo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho haba hagize umwimbu uragenda urahantu ahantu umwimbu uradandazwa
uyu ni nicola ndayishimiye umuyobozi w'ikigo isitebu gishinzwe ibiharuro mu burundi inama ya cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'ifaransa francophonie izoba ejo na hirya y'ejo muri tunisiya izoshimikira ku bibazo by'ubutunzi abasirikare batembagaje ubutegetsi muri miyamara ejo ku munsi wa kane barekuye abanyororo bagera ku bihumbi bitandatu mu barekuwe harimo abanyamahanga abakuru b'ibihugu by'akarere ka aziya pasifike bahuriye i bangkok ku murwa mukuru wa tayilande uno munsi ku wa gatanu aya makuru rero reka tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi inama ya cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa francophonie izoba ejo na hirya ejo muri tunisiya izoshimikira ku bibazo by'ubutunzi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde inama izabera ku kirwa cya tunisiya cyitwa jerba mu nyanja ya mediterane izakoranya intumwa z'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mirongo inani n'icyenda harimo abakuru b'ibihugu na guverinoma mirongo itatu n'umwe ku isonga ibigugu by'umuryango perezida emmanuel macron w'ubufaransa na minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau bazibanda ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu iterambere ry'ubukungu muri urwo rwego ku ruhande rw'inama y'abayobozi b'ibihugu abashoramari bo muri francophonie nabo bazaterana nabo bageze ku wa mbere inama izatora kandi umunyamabanga mukuru wa francophonie umunyarwandakazi louise mushikiwabo urangije manda y'imyaka ine niwe kandida wenyine ku yindi manda ya kabiri bityo afite amahirwe menshi yo kongera gutorwa inama ya francophonie ya cumi n'umunani yari yarasubitswe inshuro ebyiri ahanini kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda naho umuryango wa francophonie ufite icyicaro gikuru i paris umurwa mukuru w'ubufaransa wavukiye i niame umurwa mukuru wa nigeri mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi muri iki gihe ugizwe n'ibihugu mirongo itanu na bine birimo n'uburundi n'u rwanda abanyamuryango barindwi bashamikiye ku bihugu bimwe na bimwe nk'intara ya quebec yo muri canada ni urugero n'indorerezi makumyabiri na zirindwi zirimo na leta ya louisiana yo muri leta zunze ubumwe za amerika francophonie ituwe n'abantu bavuga igifaransa barenga miliyoni magana atatu na makumyabiri n'imwe urakoze toma abakuru b'ibihugu by'akarere ka aziya pacifique bahuriye i bangkok ku murwa mukuru wa thailand uno munsi ku gatanu zari bitekanijwe kuba inama y'ubutunzi bisa n'ibyahindutse iy'umutekano ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu thomas kamirinde visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamara harris uhagarariye igihugu cye muri iyi nama ya pek mu murwa mukuru wa thailand yaratangiye kuvuga ijambo noneho ararihagarika abayirimo bamaze kumenya ko korea ya ruguru yari imaze gukora umwitozo wo kurasa igisasu cya misile gishobora kugera ku mugabane w'isi uwo ari wo wose guverinoma y'ubuyapani yatangaje ko cyaguye mu nyanja nko muri kilometero magana abiri uvuye ku nkombe zabwo ubwo rero kamara harris yahise akoranya indi nama y'igitaraganya y'abakuru b'ibihugu by'ubuyapani korea y'epfo australia nouvelle zelande na canada kugira ngo bungurane ibitekerezo kuri korea ya ruguru bayamaganye bivuye inyuma nyuma inama ya apec yakomeje bisanzwe uburusiya nabwo ni umunyamuryango wa apec ariko perezida vladimir putin ntiyayigiyemo yarahagarariwe na minisitiri we w'intebe wungirije andrei burusov apec bivuze asia pacific economic cooperation ni umuryango washinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda mu mugambi wo guteza imbere ubukungu bw'ibihugu biwugize byose hamwe ni makumyabiri na kimwe
muri leta zunze ubumwe za amerika ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ivyaha fbi biriko birakora itohoza kuri sitasiyo y'igipolisi ubushinwa itemewe mu gisagara ca new york ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi umuyobozi mukuru wa fbi christopher ray ejo yari mu nteko ishinga amategeko avuga ko bazi neza ko ubushinwa bufite koko ibiro by'ibanga bya polisi yabwo bitemewe n'amategeko i new york yavuze ko ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu kandi ko binyuranye n'amahame y'ubufatanye aba hagati ya polisi z'ibihugu bitandukanye yasobanuye ko adashobora gutangaza uburyo barimo bakora amaperereza ijwi rya amerika yashatse ambasade y'ubushinwa i washington kugira ngo igire icyo ibivugaho ariko ambasade yirinze kugira icyo itangaza sitasiyo za polisi y'ubushinwa mu mahanga zamenyekanye bwa mbere na mbere mu kwezi kwa cyenda gushize biturutse ku bushakashatsi bw'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Safeguard Defenders ufite icyicaro gikuru i Madrid umurwa mukuru muri Espagne watangaje ko ubushinwa bwazishinze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahantu mirongo itanu n'ahane hatandukanye hirya no hino ku isi harimo New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na hatatu i Toronto umurwa mukuru wa Canada. Safeguard isobanura ko Ubushinwa buzikoresha mu guhiga Abashinwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Beijing batuye mu mahanga, yemeza kandi ko hari abo polisi y'Ubushinwa yaba yarashimuse ibasubiza mu Bushinwa ku ngufu. Ubushinwa ntibuhakana ko izo sitasiyo buzifite koko, ariko busobanura ko ari izo gufasha Abashinwa baba mu mahanga mu birebana n'ibyangombwa byabo nko kuvugurura impushya zo gutwara imodoka nyamara ubusanzwe ibi bikorwa na ambasade cyangwa konsira uretse fbi safeguard imaze gusohora icyegeranyo cyayo n'ibindi bihugu byibura cumi na bine byatangiye gukora nketi birimo canada ubuhorandi ubwongereza n'ubudage director ray yabwiye inteko ishinga amategeko ya amerika ko fbi ifitanye ibiganiro n'abo ngabo bandi kuri iki kibazo urakoze toma muri miyamara naho abasirikare batembagaje ubutegetsi ejo ku munsi wa kane bararekuye abanyororo bagera ku bihumbi bitandatu mu barekuwe harimwo abanyamahanga bane n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diane ninazwe abanyamahanga bane baraye barekuwe ni Vicky Bowman yahoze aserukira ubwongereza muri Myanmar ubu yapfunzwe mu kwezi kw'icenda yagirizwa kurenga ku mategeko y'abinjira n'abasohoka wa kabiri ni umunyamerika Kiaw Hait O afise amamuko muri Myanmar yatawe muri yompi mu kwezi kw'icenda ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yagiriza iterabwoba ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'Amerika n'ayandi makungu bwishimiye rekurwa ryiwe buvuga ko yari amaze amezi cumi nane apfungiwe ubusa bwa bashimiye amakungu bwemeza ko yokeje igitutu kugira ngo abarekuwe bose barekurwe ugira gatatu yarekuwe ni umuyapani toru kubota akina amareresi yari yatawe muri yompi yagirizwa kugumura abanyagihugu no kurenga ku mategeko ajanye n'ivyo gutanga amakuru yari yakatiwe imyaka cumi uwa kane nawe n'umunya-australia sim tunnel yahoze ari umuhanuzi mu by'ubutunzi wa madamu ong san suki yigeze gutwara myanmar tunnel yatawe muri yompi mu kwa kabiri ko mwaka uheze yagirizwa kumena amabanga y'abategetsi ba myanmar abasesanguzi bavuze ko abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa myanmar barekuye abo banyororo n'abandi baba baba ibihumbi bitandatu mu ntumbero yo guhoyahoya amakungu phil robertson icegera c'utwara ishirahamwe riharanira agateka akazi na muntu Human Rights Watch ku mugabane wa Aziya yabwije irya Amerika mu kiganiro cihariye ko iki ari ikimenyetso c'intambwe yizera ko zizoganisha ku kurekura abanyororo ba politike bose bakiri mu mvuto izindi mpande zasesenguye zavuze ko abanyororo barekuwe mu ntumbero yo kuresha amakungu kugira ngo azofate mu mugongo amatora azoba mu mwaka uza
aya makuru yose yavugwa hirya no hino ku isi muheje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri aderese yacu ikurikira wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese yacu youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya rero ntimuje kure amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatangure mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abantu barenga mirongo ibiri bahitanywe n'imvura y'isegenya mu gice ca Rubaya ahitwa Mataba Karabayiro mu Kinombe gicukurirwamwo amabuye agaciro abandi batanu bicwa n'imyuzure y'amazi y'uruzi rwa Mwumba muri Bihambwe na Mema ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika rigoma Jimmy Shukran iyo mvura yaguye mu gihe kingana n'amasaha atanu hafi mu duce twose twa teritwari ya Masisi nka Rubaya, Kalambayiro, Mataba, Mema, Bihambwe, Kinigi, Kibabi, Karuba ndetse n'ahandi muri grupima ya Matanda no muri lokalite za Mweso, Muhongozi, Nyamitaba, Tunda na Kibarizo. Uduce natwo tubarizwa muri sheferi ya Bashali muri grupima ya Kaembe na Mokoto. Muyeye James umuturage wo mu Rubaya yemeje inkuru agira ati abantu batari munsi ya mirongo itatu baje gutakaza ubuzima bwabo aho nahitwa mu Mataba ni muri grupema ya Matanda ho inkangu ije kwitokeza kuri uyu wa gatanu mu masaha ya saa tatu za mu gitondo ihitana abantu batari bake basize ubuzima ndetse na benshi baje gukomereka abajijwe ku byavugwaga kwikikiza cyatewe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa muri rubaya butujuje ibisabwa n'amategeko muyaya james yavuze ko atari byo oya iyo siyo mpamvu ni ukuvuga ko ahantu bari bari abo bantu ndetse n'ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari hafi cyane ariko aha hantu haje gucika ntabwo ari aho bacukura uvuga ngo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se igitsimba hano giteguwe neza cyane kuko ahantu bari bari gukora ntabwo hari mu mashimu ahubwo bari bari gukora ahantu hitwa mu gifereji inkangu yaturutse ruguru ituruka imusozi iriterera isanga abantu bari bari mu mugezi hasi bibereye mu murimo yabo nk'ibisanzwe niko kuza kubafunika abenshi bahatakariza ubuzima n'abandi barahakomerekera cyane dufashe aho ikinyangara cyari kiri n'aho umusozi waturutse haba nko mu metere magana abiri uvuye aho inkangu yaturutse ikiterera igasanga abantu aho bari bibereye mu mirimo yabo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku rundi ruhande baraka gabriel umuyobozi wa sosiyete sivile mu karere ka Masisi ukorera muri sheferi ya Bahunde yatangaje ko iyo mvura yateje imidugararo mu baturage kuko impfu nyinshi zagaragaye nyuma yo guhita uyu asaba ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru gutanga ubufasha bw'ibanze ku babuze ababo muri icyo kiza abaturage ba rubaya ubu bari mu kiriyo gikomeye cyane no ku ruhande ndetse amarira ni menshi ku bw'abantu bapfuye hejuru y'imvura imvura yabaye nyinshi abahingwangu yajanye abantu barenga makumyabiri rubaya turakomeje gusaba abaturage gutera ibiti kwita gutera ibiti ntibizatuma tudacukura minere kandi turakomeje no gusaba guverinoma ya eta de siege kuza kugumanya aba bantu ndetse n'abahagarikiye iyi perimetere ya minere aka gace gacukurwamo izi mari kuza kugumanya izi miryango uretse iyo nkangu amazi y'umugezi uzwi nka mwumba nayo yahitanye abantu batandatu mu duce twa bihambwe na mema turi mu birometero bitanu gusa uvuye muri rubaya nk'uko byemezwa na madamu Noella Birori umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore bashinzwe kurengera ibidukikije CPDD mu mpina magambo ni batatu wenye wamekufa na mama walikuwa haiko dosi watoto walikuwa mu abana batatu bapfiriye iruhande rw'amazi kuko inzu yabo yari hafi y'umugezi wa Mwumba undi ni umugore wari uvuye guhinga ahura n'amazi aramutwara nyuma yaho abagabo babiri nabo bari bavuye gutsimba ahitwa Majari nuko amazi abasanga aho bari bugamye imvura mu by'ukuri ahangaha hapfiriye abantu batandatu bose bajyanywe n'amazi ya mwumba mu gushaka kumenya impamvu yo gucika k'ubutaka ikomeje kuba ikibazo cy'ingutu muri teritwari ya masisi ijwi ry'amerika ryavuganye na bwana hafashimana leonare umuyobozi wa diviziyo ya leta ishinzwe kurengera ibidukikije mu karere ka masisi ku by'ukuri mu iteritwari yacu ya masisi ibintu byerekeye n'umuporomoko w'ubutaka wacu amasuri mbese atwara ubutaka birahanze buno nibyo bigezweho ubwo rero twe ture tuhari tubireba turi abasipesiyalisite biterwa n'uko isi mbese y'ino teritwari yacu ya masisi nta giti kikibamo ariko kuri kino gihe ibiti byarashize n'imbingo ntibacyubahiriza gutera imisitari ngo zize zigaragaza gucunga ubutaka byose biri guterwa no kubura ibiti mbere abarabara ari byo mpereyeho abantu bari bagombye kubahiriza zino metero itanu ziva ku muhanda uja haraguru ndetse n'izindi itanu ziva ku muhanda werekeza hepfo bakubahiriza bakaza batera ibiti muri ziriya metero itanu z'umuhanda uyu yongeraho atanga ubutumwa ku bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu duce dutandukanye twa masisi mu gihe cy'imvura sinumva yuko abantu bagombye kujya mu kariyeri bakongera bakirundamo nko ku gihe cy'umuco byo kubahiriza igihe bakazasubira mu kariyeri wenda habonetse umuco na ziriya mirima z'ikariyere bagombye kubahiriza aho bamaze gutsimba niba biriya binombe aho imari mbese zimaze gushira bagahita bahatera ibiti direkite bakubahiriza bagahita bahatera ibiti iki kibazo gikomeje gutera impungenge abaturiye teritwari ya masisi kuko imihanda hafi ya yose idafite ibiraro bitewe n'imvura igenda ibisenya igihe cyose iguye ibi kandi bikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage ndetse n'abagenzi bakora ubucuruzi bwabo bava mu mujyi wa goma berekeza muri masisi na walikale jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yatangaje ko idafite uburenganzira ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa aimable karasira uzaramba aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ivuga ko ibyaha aregwa biri ku rwego mpuzamakungu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric mbagira ubusa bwana aimable karasira waje yiteguye gutangira kuburana urubanza mu mizi yatunguwe umucamanza amubwiye ko urubanza rutari mu bubasha bw'urukiko aburaniramo umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko abyibwirije yasuzumye imiterere y'ibyaha ubushinjacyaha burega karasira asanga bigomba kuburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka umucamanza yibukije karasira ko ibyaha aregwa yabikoreye ku muyoboro wa youtube bityo ko ibiganiro yacishagaho bishobora kuba byarakurikiranwaga n'abandi bantu bari mu bihugu by'amahanga ubushinjacyaha bwo bwasobanuye ko buregera iki kirego urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwasangaga rufite ububasha bwo kukiburanisha bubiharira ubushishozi bw'urukiko rukazabisuzuma rukabifataho umwanzuro ni ingingo itaguye neza karasira yabwiye umucamanza ko bashaka kumupfukirana mu cyo yise gushaka kumukubitira mu gafuka kandi ko atiteguye kubyemera yavuze ko kumwohereza kuburanira i Nyanza bigoye kandi ko asanga inzego z'ubutabera zigamije kumwica zitwaje amategeko gatera agashobora n'umwunganira mu mategeko yavuze ko kuri iyi nzitizi urukiko rwagaragaje bagiye gutegura imyanzuro bakazayishyikiriza umucamanza mu bihe bitandukanye umucamanza yakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko inzitizi ruzamura zigamije gutinza urubanza ku bushake mu iburanisha rero uko umucamanza yari yababwiye ko babishaka batabishaka kuri uyu wa gatanu bagombaga gutangira kuburana mu mizi bitaba ibyo urukiko rukabifataho icyemezo karasira haregwa ibyaha byo gupfobya guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu banyarwanda uregwa ahakana ibyaha byose akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki kandi ko muri we adateze guteshuka kugaragaza icyo yita ukuri icyemezo kimugumisha cyangwa kimwimurira mu rundi rukiko kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi ku bireba umunyapolitiki christopher kayumba we yaburanye asaba gufungurwa by'agateganyo yasobanuriye urukiko ko kuva yafatwa afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kayumba uburana mu buryo busa n'ubwa mwarimu uri gutanga amasomo yabwiye urukiko ko ibimukorerwa bigamije gukora icyo yise akagambane kagambanira itegeko nshinga rya repubulika yavuze ko afungiwe mu kato gakomeye mu cyumba kiri mu buvumo kirimo za kamera zigenzura ibyo akora byose kayumba yabwiye urukiko ko abaregwa icyaha nk'icyo aregwa cyo gufata ku ngufu basaga ibihumbi bitatu muri gereza afungiwemo gusa abandi bo yemeza ko bafite ubwinyagamburiro yavuze ko ibyo aregwa bitari ukuri ahubwo bishingiye ku ishyaka rwandizi platform for democracy yashinze mbere yo gufungwa kayumba yavuze ko gereza itamwemerera guhura n'umwunganira mu bwisanzure yaba inyandiko bashaka guhanahana zireba urubanza rwe avuga ko gereza izimwambura kayumba yabwiye urukiko ko kubera gufungwa nabi byamuviriyemo kurwara umuvuduko w'amaraso yakutse amenyo kandi umutima utera cyane kayumba wafunzwe atarambara amadarubindi y'amaso ubu arajya gusoma inyandiko akabanza kuyiyambaza yavuze ko yaba we karasira n'umunyamakuru cyuma hasani iyo umwe yaburanye akiregura mu mvugo zidashimisha ubutegetsi abandi baba bagomba kubihanirwa yisunze ingingo z'amategeko uyu wahoze yigisha muri kaminuza y'u rwanda yavuze ko igikorwa cyose kinyuranije n'itegeko nshinga nta gaciro gihabwa yavuze ko mbere yo gufungwa hari abamusabye kwitandukanya n'ishyaka rye arabangira yabwiye urukiko ko bamubwiye ko nadahamagaza itangazamakuru ngo yitandukanye naryo bazamufunga kandi ko inkiko ntacyo zizamumarira uretse kujya zitaba byo kurangiza umuhango kayumba akavuga ko ibyo bamubwiye ari nabyo biri kumubaho kuko hari ibyemezo inkiko zimufatira bikaba imfabusa kayumba yabwiye urukiko ko uwakurikiranaga dosiye ye mu rwego ribu yamubwiye ko gufungurwa kwe biri mu biganza bye igihe cyose yaramuka yitandukanije n'ishyaka rpd kayumba yasabye ko urukiko rwasuzuma ibyo byose rugafata icyemezo kimurekura by'agateganyo urukiko rwamwibukije ko hari ibyo atekereza ibyo yabwiwe ariko hari n'ibyo amategeko ateganya ku byo aregwa kuri kayumba yisunze inyandiko zitandukanye z'abanditse ku butabera bw'u rwanda kuva inkiko zabaho mu rwanda zishyigikira ibyemezo by'abanyabubasha umunyamategeko jean bosco ntirenganya sefu nawe yisunze amategeko yabwiye urukiko ko ntawe ushobora gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo bimutesha agaciro asaba urukiko gusuzuma ubusabe bw'uwo yunganira agafungurwa by'agateganyo asanga ntacyo byakwangiza ku rubanza ko ahubwo urukiko rushobora kugira n'ibyo rumutegeka akabyubahiriza ubushinjacyaha buvuga ko kayumba afatwa nk'abandi bose bafungiwe mageragere buvuga ko gereza arimo yabugenewe yubatswe mu buryo bwemewe n'amategeko bwasabye ko kayumba akomeza gufungwa kuko dosiye ye bwarangije kuyiregera urukiko ubushinjacyaha bwahakanye ibivugwa na kayumba ko afunzwe kubera ko ari umunyapolitiki bwasobanuye ko u rwanda ari leta yemera imitwe ya politiki myinshi bwavuze ko umukekaho icyaha gihanwa n'amategeko y'u rwanda yise itekinika ibyo akurikiranyweho kayumba aregwa gufata ku ngufu cyangwa gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icyaha akomeza guhakana akavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki icyemezo kimufungura cyangwa gikomeza kumufunga by'agateganyo kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi aha bagira urusa ijwi ry'amerika i kigali
mu burundi ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro isitebu kivuga ko ibibazo byo gufungura nabi bibandanya kwibonekeza mu gihugu icyo kigo cyemeza ko abarundi barenga mirongo ine ku ijana bakenye kandi bafise ingorane zo kuronka icyo bafungura ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika eroje wili kaneza kuri wa gatanu Burundi bwahimbaje umunsi wa Afurika wahariwe kwegeranya ibiharuro wabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ikigo Istebu kijejwe kuvyegeranya cari catumiye abakorera mu bisata bitandukanye na cane cane ibiraba ubuzima bw'abanyagihugu b'abirimizi harimwo inzego za leta n'amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu hamwe n'abafasha mu bisata bitandukanye cane cane mu burimyi ubworozi no kurwanya inzara umuyobozi mukuru wa Istebu yemeza ko umwimbu utabaye mubi rwose mu gihugu mugabo n'ubwo biruko avuga ko abarundi benshi bugarijwe na kigoyi kubera imva sigura hano Nicola Ndayishimiye barashobora kuba umwimbo wagenze neza muri ivyo bice mugabo abantu nabo baba muri ivyo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho haba hagize umwimbu uragenda urahano ahantu umwimbu uradandazwa nk'ibintu biva mu burimyi dukoresha ngaha mu gisagara ca bujumbura byose biva muri izo ntara biba vyarimwemo canke naho ugasanga hariho ibindi bintu biri nyuma umwimbu uno munsi ubonetse niwe duca dukoresha mu gufungura ntihagire ibindi dushyiramo ndayishimira twari ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro abona ko imwe mu nyishu ikomeye ari ugushyiraho umugambi wo kurima ibiterwa kanuni kuri buri ntara bivanye n'ibihimburwa kurusha ikindi nonavuga ni uko n'ibiharuro vyerekana yuko imirima dufise ari imirima mito mito tukayirima ko biterwa vyinshi urashobora gusanga ku akarima umurima mutoyi uri ku biterwa birenga bitanu ico novuga ica mbere ni uko hindura uburyo bwo gukora uburyo bwo kurima tukarima ibiterwa bisa n'ibisa bavuga tuti nko muri no ntara turabona yuko hakunda umuceri abantu bari ngaha ni murima umuceri usa no ntara yobamwo inyumba imyumbati ni murima imyumbati gusa hariho hamwe hamwe babitanguye nko mu ntara za gitega bagashyira hamwe imirima urima akarima gatoyi kadashikana imetero mirongo ibiri kuri mirongo itatu ugaca wiyumvira yuko uzokuramo umwimbu bica bigorana umukuru jean parsem asanga kubwira ibi bikunde habwirizwa kubandanya ingendo yo kuvuga ukuri leta ikemanga ibyo ishoboye ikerekana n'aho bigora kugira abayifasha bamenye aho irwaye ostendi kumana igiki gishobora kutugwiziriza ubutunzi hakiri kare ni igiki hajya n'ubu twari kuba rero twavuze tuti uburimyi buzogenda gute ubutare buzogenda gute tuzana ubutunzi gute saseri zuzana ubutunzi gute uburyo tuzobukura he ibi bitegeza guhina kugira uburyo buboneke biriko bija mu ngiro gute ntabwo tujya kwerekana ko aho tugeze ahubwo turakuramo ya komputa aho ngo umwimbi wama ugize ngo ni mwinshi warengi bakaza kwibuka yuko twoza gukura hanze byararenze nko kubera politiki yo gushaka kugira ikinyuma ngo abantu babone ko ibintu ari vyiza ikigo isitepu cemeza ko ubu imiryango y'abarundi irenga mirongo ine ku ijana ikenye cane ingo mirongo ine zirenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo baca dusanga ari bice mirongo itanu na kimwe basanzwe bakenye bamwe mu bafashe uburundi bavuga ko hari agahembwe mu banyagihugu n'ubwo batorohewe claude bocu waserukira ubumwe bwa buraya yabivuze kuri uyu wa kane yariko yerekana ivyaranguwe mu mugambi wa muryango ufashe mu mugongo haraheze imyaka itatu yatangaje ko iyindi mfashanyo yo gushoboza abanyagihugu guhangana n'ubukene igiye gutangwa vuba Effectivement, on est centré sur les priorités du programme national de développement.
ego cyane twibanda ku migambi yashyizwe imbere na leta mu mugambi mukuru wo kurwanya ubukene iyo nayo ikora ku buzima bw'abantu niho gushoboza abantu kwivuza amasoko ntanganguvu n'ibindi birimo amashuri jewe kimpimbara cyane ni uko imibereho y'abantu yisununuye mu bisata bitandukanye niko yashikirije ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'umukuru w'ikigo isitebo yemeza ko hafatiwe ku bitigiri vyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu habaye akarusho mu bijanye no kurwanya ubukene dusanga twaragwanije ubukene turabiye ku bwa kera kuko twari ku bice miro- ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu ku ijana umuyobozi mukuru w'ikigo isitebo avuga ko ivyigwa nk'ibi ari ingirakamaro gose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri vyatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamwo inguvu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere eroje urikaneza ijwi rya amerika
ku bakunzi b'inkino tubamenyeshe ko mu gihe amakipe y'ibihugu yamaze gushika muri kataha mu gikombe cy'isi yose cy'umwaka kizobera muri icyo gihugu abandanya kugira imyimenyerezo yoroshe mu gihe n'ayandi agenda asha- ahashika umunsi ku wundi abazohagararira inkino z'igikombe cy'isi yose nabo nyene batanguye imyimenyerezo muri bo harimo salima mukansanga ava mu gihugu cy'u rwanda idonido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu tima ishimwe imikino y'igikombe cy'isi itangira kuri iki cyumweru niyo ya mbere ibaye mu mateka izaba igaragayemo abagore basifura mu gikombe cy'isi cy'abagabo aba bagore uko ari batatu baturuka mu bufaransa u rwanda n'ubuyapani ukomoka mu bufaransa yitwa stephanie frappin umunyarwandakazi yitwa salima mukansanga na yoshimi yashimita ukomoka mu buyapani bombi bahuriza ku kuba iki cyizere bagiriwe ari amateka yiyanditse ndetse bizeye gushyira umutima ku kazi kabo kurusha gutekereza ku cyo bari cyo nk'abagore mukansanga ukomoka mu rwanda yumvikanisha ko gutoranywa mu bagore batatu bazasifura hagati mu kibuga ari ishema ndahangarwa mu mateka
ntabwo nshimishijwe gusa no kuba naratoranijwe nk'umwe mu bagore batatu bazasifura mu gikombe cy'isi ahubwo ni ibintu by'agaciro gakomeye ni icyubahiro kuba mu kintu nk'iki cy'amateka ndetse tukaba bamwe mu bakora ayo mateka ni ikintu cyo ku rwego rwo hejuru ni ikintu gishimishije cyane aba bagore batatu bagize itsinda ry'abasifuzi biyongeyeho abandi batatu bazaba bari ku ruhande bafite agatambaro abo bakomoka mu bihugu bya brezili amerika na mexique aba basifuzi b'abagore bavuga ko amarushanwa akomeye bagiye basifura ku migabane bakomokaho ariyo yatumye bagira aho batandukanira n'abandi ndetse bakumvikanisha ko yasaga nk'abategura kuzajya mu gikombe cy'isi mukansanga w'imyaka mirongo itatu n'ine yahamagawe mu gikombe cy'isi asanzwe n'ubundi ariwe wabaye umugore wa mbere mu mateka wasifuye imikino yo ku rwego rw'igikombe cya afurika mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka hari muri kameruni nubwo mukansanga yatangiye gusifura afite imyaka makumyabiri mu mikino y'abagore mu rwanda inzozi ze zari ukuzakina umukino w'intoki wa basketball frapa wo mu bufaransa w'imyaka 38 n'ubundi yasifuye mu gikombe cy'isi cy'abagore muri 2019 cyabereye iwabo mu bufaransa muri uwo mwaka kandi yasifuye n'indi mikino ya shampiyona n'umukino wa nyuma mu irushanwa ryo mu burayi wahuje ikipe ya liverpool na chelsea naho yashimita wo mu buyapani we ufite imyaka 36 muri uyu mwaka nibwo atangiye gusifura kinyamwuga yari asanzwe ari umutoza w'amasiporo akorerwa mu mazu y'imyidagaduro niwe mugore wa mbere kandi muri aziya wasifuye bwa mbere muri shampiyona y'abagabo muri 2019 yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko atigeze atekereza ko yahabwa gukora akazi nk'aka ko gusifura mu gikombe cy'isi cy'abagabo kizabera muri katari yumvikanisha ko ari inshingano zikomeye ariko avuga ko yishimiye kuzazirangiza neza ubu rero aba bagore uko ari batatu bari kumwe na bagenzi babo b'abagabo basifura aho mu gihe abakinnyi bari mu myitozo nabo baba batangiye imyitozo ku ruhande rwabo bavuze kandi ko kuba aribo bagore batatu bitabiriye irushanwa ry'abagabo ryo kuri uru rwego ari ibintu byagakwiye gushishikariza abandi bakobwa cyangwa abagore kubafatiraho urugero nubwo aba bagore bagiye kwandika amateka mu gikombe cy'isi kizabera muri katari imiryango itandukanye ku isi inenga iki gihugu kutubahiriza uburenganzira bw'umugore
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turabashimiye mwese turashimiye kandi na nadia taha na justin yadufashe mu buhinga bw'ibyuma mugire amahoro n'ijoro ryiza n'umugoroba mwiza mwese